iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda utwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu abadushakira kuri interineti namwe mujya kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com muri kumwe na jeffrey mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu
ngende hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
iyi myaka makumyabiri n'itanu iruzuye neza uyu munsi ijwi rya amerika ishami ry'ikinyarwanda n'ikirundi ritangiye ibiganiro ni ukuvuga kuva mu kwezi kwa karindwi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na gatandatu ibiganiro muri izi ndimi zombi byatangiye mu gihe hari inyota yo kumenya amakuru mpamo kandi atabogamye no guhuza imiryango yari yaratatanye hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari kubera ibibazo by'intambara na jenoside ni ibihe bitari byoroshye mu rwanda no mu burundi mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turibanda kuri bimwe mu byaranze iyo myaka turaganira na bamwe mu bayobozi bashinze ijwi rya amerika ishami ry'ikinyarwanda n'ikirundi abanyamakuru barimo barikoreye mu bihe bya mbere mu rwanda no mu burundi bamwe bagikomezanya naryo muri iki gihe twatumiye kandi n'umwe mu mpuguke mu byerekeye itangazamakuru n'ubwisanzure bw'abanyamakuru dutangira ikiganiro cyacu duhereye inyuma gato uko ibiganiro bimaze imyaka makumyabiri n'itanu uyu munsi byatangiye umwe mu bayobozi bakuru b'ijwi rya amerika watangiye ishami ry'ibiganiro by'ikinyarwanda n'ikirundi ni negusi mengesha wanabereye iryo shami umuyobozi wa mbere aha aratangira abwira abumva ikiganiro muri sanga uko byatangiye aravuga mu cyongereza asemurwa na mugenzi wacu temistokle mutijima Uh, Jeffrey, first of all, thank you so much. Uh, This is a great opportunity for me to speak on the uh, 25th anniversary of the Central Africa Test.
jeffrey mbere na mbere ndagushimiye cyane kuri njye aya ni amahirwe adasanzwe kuba ngiye kugira icyo mvuga ku isabukuru ya makumyabiri n'eshanu y'ijwi rya amerika serivisi y'ikirundi n'ikinyarwanda nk'uko mubizi nagiriwe icyizere cyo kuyobora iyi serivisi kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu kugeza hafi mu bihumbi bibiri urabyibuka nawe ko iyi serivisi yatangiye imyaka ibiri nyuma ya jenoside byampaye rero ubunararibonye bw'ingenzi cyane kujya mu bihugu by'u rwanda n'u burundi icyo gihe nkahamara ukwezi kose ngerageza gusesengura ngo ndebe ibiganiro byaba bibereye abatuye ibyo bihugu byombi bitewe n'uko ibintu byari bimeze mu rwanda ndetse n'imvururu zari mu burundi nk'ubwije ukuri iyi serivisi impora ku mutima ni njye washatse abakozi bayo abakozi b'abahanga cyane haba mu rwanda no mu burundi hanyuma dutangiza ibiganiro by'iyi serivisi neza neza ku itariki ya cumi n'esheshatu y'ukwezi kwa karindwi mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu nk'ubwije ukuri twapfaga gukora ntitwari tuzi ibyo abadukurikira bazishimira ariko twari twarakoze inyigo nziza mu gihe gito cyane kitarenze imyaka ibiri serivisi itangiye yahise igira mirongo irindwi na gatanu ku ijana by'abayikurikira buri byumweru bibiri mu rwanda umubare wari munini rwose ndetse sintekereza ko hari ahandi byari bwakabeho ku isi ko porogaramu ikurikirwa kuri urwo rwego imaze igihe gito itangiye ishobora kuba ariyo yabaye iya mbere yumviswe cyane kuri urwo rwego kuko serivisi y'ikirundi n'ikinyarwanda yari imwe muri serivisi zumvwa n'abantu benshi cyane mu burundi naho yakurikirwaga ku kigero cya mirongo itanu ku ijana twabashije rero kugera kuri urwo rwego rwo hejuru ari nako dukomeza kwagura ibiganiro bihuriza hamwe abadukurikira ku buryo byahindutse ibiganiro bikunzwe cyane
They became extremely uh, loyal listeners to our program.
As a veteran reporter yourself, who also served as a media manager at the Voice of America, looking at the central... wowe ubwawe uri umunyamakuru ubifitemo uburambe ndetse wanabaye umwe mu bayobozi batangije kino kiganiro ku ijwi ry'amerika iyo urebye ibiganiro by'ikinyarwanda n'ikirundi mu myaka makumyabiri n'itanu ishize usanga kimaze kugera kuki ugereranije n'intego y'ibanze mwari mufite igihe mwagitangizaga when you started it Yeah. We, we, the first thing we had really was daily meeting with, our, with my staff. There were, there were eight of them.
ikintu cya mbere twakoraga nakoranaga inama buri munsi n'abakozi twakoranaga bari abantu umunani abanyarwanda bane n'abarundi bane aho akaba ariho twasuzumiraga ibiganiro by'ingenzi icyo twakoraga cyose rero twagiteguraga twibanda ku byo abaturage b'abarundi n'ab'abanyarwanda bakeneye kimwe mu biganiro by'ingenzi twateguye ni ikijyanye no guhuza imiryango ubwo ariyo amahano yabaga abantu benshi abavandimwe abana n'ababyeyi abagore n'abagabo baraburanye ni muri urwo rwego rero twatangiye icyo kiganiro gihuza imiryango cyafashije mu guhuza imiryango ugera ku bihumbi cumi na bitanu aha ndavuga imiryango bishoboka ko buri muryango wabaga ugizwe n'abantu batanu batatu cyangwa se abarenze abo uwo rero ni umubare munini w'abantu bashoboye kongera guhura binyuze muri serivisi y'ikirundi n'ikinyarwanda hagati aho n'umuryango utabara imbabare kuruwa ruje wabaye nk'utunguwe n'imikorere yacu batangira gukorana natwe aho batwohererezaga amabaruwa y'abantu bashakisha ababo babuze tukayasoma hanyuma tukabahuza kimwe mu biganiro byanshimishije ni icyo twahurijemo umwana w'umukobwa wabaga muri liberiya na musaza we wabaga muri malawi icyo gihe twabahurije mu kiganiro cyatambukaga inyumva nkumve kirimo kuba buri umwe muri bo yatekerezaga ko umuvandimwe we yapfuye umuhungu yibwira ko mushiki we yapfuye mushiki we nawe akibwira ko musaza we yapfuye ariko rwose twabashije kubahuriza hamwe mu kiganiro cyarimo gitambuka inyumva nkumve cyari ikiganiro cy'iminota cumi n'ibiri cyaje no kwegukana igihembo cyitiriwe bark nk'ikiganiro cyiza cyakozwe ku bikorwa by'ubutabazi mbere twajyaga twakira amabaruwa ari hagati ya mirongo itatu na mirongo ine mu kwezi ariko kuva dutambukije icyo kiganiro twatangiye kujya twakira inzandiko zoherejwe mu buryo bw'ikoranabuhanga zibarirwa mu bihumbi z'abantu bashakisha babo ni ikiganiro rwose cyatanze umusaruro ugaragara iyindi gahunda navuga ko yatanze umusaruro munini niyo twakoze ku bufatanye na kaminuza ya Harvard ishami ryayo ry'ubuvuzi rusange aho bohereje mu Rwanda abadogiteri batandatu b'inzobere mu bijyanye n'imibanire n'imitekerereze y'abantu kujya gukora inyigo n'isesengura ku Rwanda rwa nyuma ya jenoside ingaruka jenoside yasize zirimo ihungabana ayo mahano yasigiye abarokotse haba ku bageze mu zabukuru ku bana ku bagabo ndetse no ku bagore nacyo cyari ikiganiro cy'ingenzi cyane cyakozwe mu bice cumi na bibiri aho twagishyiraga mu rurimi rw'ikinyarwanda kikaba rero cyari kimwe mu biganiro byumvwaga cyane mu Rwanda mu bindi biganiro twagiraga harimo ibijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge ibyo gukemura amakimbirane twagiraga ikiganiro giteguwe mu buryo bw'ibiganiro mpaka aha tukaba twarahuzaga abantu batavuga rumwe iki nacyo kikaba cyaratanze umusaruro umusaruro wavuye mu biganiro byatekerejweho cyane bigategurwa neza ntekereza ko ari wo watumye tubasha kwigarurira miliyoni z'abatwumva muri ibyo bihugu byombi u Rwanda n'u Burundi hagati aho ariko ndashimira cyane abakozi ba serivisi y'ikirundi n'ikinyarwanda baba abagiharubu n'abatagihari bakomeje guharanira gukora itangazamakuru riboneye bagahora baharanira gushimisha ababumva babashije gukora mu buryo buhozaho ibiganiro byiza cyane iyi ari nayo mpamvu bashoboye gukora itangazamakuru ryo mu rwego rwo hejuru bakigarurira miliyoni z'ababumva muri iki gihe ntekereza ko ubajije buri murundi cyangwa se buri munyarwanda yakubwira ko ijwi rya amerika ikirundi n'ikinyarwanda iri muri serivisi zihebuje izindi yaba yarumvise mu buzima bwe
negusi mengesha umwe mu bayobozi bakuru bagize uruhare runini mu itangizwa ry'ibiganiro by'ikinyarwanda n'ikirundi hano ku ijwi rya amerika mu myaka makumyabiri n'itanu ishize reka noneho turebe ku ruhande rw'abanyamakuru turahera mu burundi duha ikaze agnes n'indorera wabaye umunyamakuru wa mbere w'ijwi ry'amerika ishami ry'ikinyarwanda n'ikirundi ritangira buriya kera yatanguye gukorana n'ijwi ry'amerika mu mirongo icyenda na gatatu mu kwezi kw'icumi mirongo icyenda na gatatu ariko aho nakorana na n'igifaransa na serivisi y'igifaransa rero iyi porogaramu y'ikirundi n'ikinyarwanda yaje kuza ari mirongo icyenda na gatandatu nuko rero abantu bakeneye amakuru bashaka kumenya uko bimeze hirya no hino zimwe nko mu ngingo zikomeye wakozeho muri icyo gihe wibuka ubu ni izihe
byari byinshi kandi bari bakeneye byinshi cyane cyane ingena ibintu byariko biraba abantu bategwa bagapfa ibyagenda biraba byose ku munsi ku munsi narinda kubitanga ariko ikintu navuga cyaje atari ikintu gisanzwe mu byo dusanzwe dukora ni uko hari abantu bari babuze abantu babo kubera uko guhunga nyine hanyuma icyo ijwi rya amerika ryafashije muri icyo kiringo ni uko abantu baza bakampereza ubutumwa barondeza abantu babo baba bari muri ibi bihugu bibanyi cyangwa mu karere ka afurika yose noneho ayo makuru nkayashisha ku ijwi rya amerika hanyuma abo bantu bakabyumva bakazokwishyura inshuti zabo ziri burundi noneho no gutaha bakazotaha bakabonana byari ibintu bikomeye cyane kuko narabona ingene abantu babishima baranyandikira amaketi rimwe rimwe nkanayasoma ku ijwi rya amerika hanyuma abandi nabo baraza bakava mu misozi bakaza kundondera gusa ngo bandabe uwo muntu abafasha ibintu bitari bikenye akongera akanabaha n'amakuru ari ku bintu biri ko biraba mu gihugu cyane cyane rimwe rimwe mu ntara baba babamo kuko inkuru z'icyo gihe zasaba kuva i bujumbura ukaduga gutohoza inkuru wumvise kubera urazi mu gihe cy'ingwano havugwa amakuru menshi mbwa mu menyeshamakuru ntiyoshoka yafata nka nkama ngo nayo nyine twarinda kuva i bujumbura tukaduga mu gihugu hagati aho batubwiye ko habereye ibintu ukajya gutohoza ukabaza abanyagihugu ukabaza abategetsi ukabaza n'abasirikare ngira baba bahari noneho ukaronka inkuru ikwiye hanyuma ukayishyikiriza ku ijwi rya amerika ikongera ikagaruka hano abarundi bakabyumva niho aho basanga aho ndi cyangwa bakayandikira amaketi yo kunshimira wowe rero umaze kubivuga uti hari mu gihe cy'intambara hari mu mirwano nk'umunyamakuru kwigaba mu mirwano uzi ko urusasu rurimo ruvuga ariko ukavuga uti ngiye gushaka inkuru yo gushyikiriza abaturage ni akazi wumvaga kakumereye gati icyo gihe byasaba kurinduka kubera byasaba yuko tuguma duhagaze kuri ka karangamutima k'umumenyeshamakuru kuko ntiwofata inkuru iguguye mu gutwi ngo ushoke uyivuga uko twarinda kurinda ugashyika aho byabereye ugatohoza utanga inkuru yo icyo ni kimwe ikindi nacyo ni uko hari abantu babona by'ukuri ko turi abantu bitanga barinda noneho baranadufasha baduhereza bya bikoti bambara kugira ngo isasu isasu ntikuzi nubwo zo kugwa ko ntizikwice ibyo nabyo byaraturindisha gato keretse ko buriya bijya bikoti bifasha gukingira ngira umutima n'umugongo ariko bo bagutumbereje mu mutwe urusasu rwo guhitana ariko twajyana n'imana ntibyashitse kandi turabishima kubera umumenyeshamakuru buriya bavuga bati ni uwakiriho uwafuye n'abakiri umumenyeshamakuru nagira ngo nkubaze gato ku bijyanye n'ikoranabuhanga ry'icyo gihe mwakoreshaga ibikoresho bimeze bite muri za mirongo cyenda jewe ntabwo nakoresheje nagra nigeze kuyikoresha nkiri umunyeshuri ngira stage ariko mu nyuma naronse icyuma nagihawe n'ijwi rya amerika icyo gihe nariko nkorera serivisi y'igifaransa baza kunyongera icya kabiri ndiko nkorera n'ijya porogaramu y'ikirundi n'ikinyarwanda yari igomba kumera nka nagra yakoresha amakasete ariko nyine yari ntonyi kandi ntiyari iremereye nka kujya nagra iremereye izo zibiri zafasha ko ashobora gutosora inkuru hanyuma kurungika amakuru hiyo muri amerika hari abantu benshi batanabyumva byananteye n'ingorane bakancuragura mu gipolisi kuko batumva ingena bigenda hari akantu kagomba kumera nk'ingofero nashyira kuri ibyo byuma noneho ngashyira ku telefone ya nkuru namaze gutegura muri ibyo byuma ikashyika washington mpagaze i bujumbura kubigura ni abantu bake babitahura ubwo rero byagiye kuntera ingorane ndaja gusamba baramfunga baramfungira ibintu ah, bakanyagiriza ngo nkorana na siya ndababwira ni ukuri mu mwanya niz- nicare ngaha ndabereka ingene abikora murabona ko ari ibintu bisanzwe rero n'icyo ni ukubwira ko ah, hari ukuntu batantahura n'ibyo kubera twari no mu ngwano hari inkuru zimwe zimwe baba badashaka ko umuntu avuga bakibaza bati mbega kubera ko abivuga cyangwa abivuga gute nge nahagarare bujumbura agatanga inkuru washington ubu rero twihuse warakoze icyo gihe iyo myaka irashira ubu ngubu ntabwo abantu bakikumva haba ku ijwi rya amerika cyangwa ahandi mbega anyesi wagiye he hehe agesi hagati aho harabaye ibintu bitari bike urumva ko nagize ibibazo hanyuma haragera igihe numva yuko by'ukuri ah, ndemerewe nagize amahirwe ndonka porogaramu nza ko hiyo muri amerika ah, gikorerwa abamenyeshamakuru ah, bari mu bihugu birimo ingwano ni mani fellowship ubwo nda- ndajayo mu bihumbi bibiri na rimwe hanyuma ihera mu bihumbi bibiri na gatatu bambe ndonka uburyo bwo gukora ndakora hanyuma nja gutaha ngomba ntahe i burundi ingwano numva irakomeye kandi nari maze igihe nabirimwo numva ntashaka gusubira kumva ibiturika n'inkoho n'izo ngorane zose umumenyeshamakuru yagira noneho nshasubira mu ishuri nagiye gutaha mu bihumbi bibiri n'indwi nahone nsanga hano ah, ntibyoroshe gukora umwuga nk'uko twawukora icyo gihe hanyuma ndahindura nja mu bindi ibindi bivuga ko nguma muri um, uwo mwuga wo kumenyesha amakuru ah, mugabo simvuga amakuru ndarondera uburyo bushobozi bibonetse ah, nka- nkigisha abamenyesha amakuru Ah, ndakora com consultant ngashimira abarundi bose twakoranye kandi bagiye baranyorohereza haba mu kuronka amakuru cyangwa ah, mu kushikira iyo umuntu arondera amakuru ibyo sinari nabivuze baradufasha cyane abantu baravuga bati harya rijya barabara ntimurishemwo bashizemwo amamine Eh, ndavuga ah, by'ukuri ko nabishimira abarundi bari bafite uwo mutima wo gutahura ko umumenyeshamakuru afise ikibanza kandi afasha byinshi hanyuma nabo bakadufata mu mugongo mu kuduha amakuru no mu ku- mu kuturangira inzira zibi tutocamo kugira ngo ntitumererwe nabi noshimira abamenyeshamakuru nkanje kuko twarashigikirana icyo gihe twarashigikirana cyane wanashaka rimwe rimwe bigasaba nuko tunajana ku rubuga kugira turondere amakuru turi benshi twongere tuze gushigikirana mu gihe horamuka habaye ingorane ko nakubwiye ko hari mu gihe cy'ingwano abandi ntoshimira nabo twakoranye bo hiyo hariho abakira amakuru hariho abantelefona minsi yose hariho n'abategetsi abategetsi ba- b'ijwi rya amerika gushika kuri diregiteri ah, na bariya bakuru bakuru eh, sinzi ngene bivuga mu rurimi rw'ikirundi baranyakiriye baranshimira baratumye ndonka iki agashimwe agashimwe kajanye n'ivyo vy'uku- vyo kurinda vy'uku prix du courage à- à journalisme anyensi n'indorera umunyamakuru wa mbere wakoreye ijwi rya amerika ishami ry'ikinyarwanda n'ikirundi reka noneho tugaruke mu rwanda thomas kamilindi n'ubu ugikora ku ijwi rya amerika ariko ubu noneho ku biro bikuru i washington dc icyo gihe yari mu rwanda niwe wabaye umunyamakuru wa mbere mu rwanda wakoreye ijwi rya amerika ishami ry'ikinyarwanda n'ikirundi mirongo icyenda na gatandatu imyaka ibiri yari ishize mu rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi habaye intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu hagati y'abanyarwanda bari barabaye impunzi bahezwa hanze imyaka n'imyaka n'ingabo z'igihugu z'icyo gihe iyo rero niyo nita intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu mu cyongereza civil war ibyo byose byatumye imiryango itatana myinshi usibye ntabwo nyine ubwo ntabwo dutinda ku miryango yoramye by'agahomamunwa ku buryo butavugwa ariko nyine urumva icyo gihe agahinda kari kari mu gihugu gushakisha imirambo y'abishurwa agashinyaguro gushakisha abana batatanye n'ababyeyi babo abantu amamiliyoni bari impunzi mu bihugu bituranye n'u rwanda mu magambo makeya ni ibyo ngibyo igihugu cyari kirimo ubutegetsi bushyashya burimo nanone burwana n'uburyo bwo gusubiza igihugu mu buryo kubera ko ubutegetsi bushyashya bwasanze igihugu cyarasenyutse mu mu nzego zose zose zose nta mazi twari dufite nta mashanyarazi twari dufite ndavuga fpr ifata ubutegetsi muri mirongo icyenda na kane nta mafaranga yari ari mu gihugu banki nkuru y'igihugu amabanki yose yari yarasahuwe mu magambo makeya igihugu cyarimo kizanzamuka gahoro gahoro ibibazo bikiri byinshi byinshi byinshi cyane kandi by'ingutu nyine reka mpinire aho ngaho kubera ko byaba byinshi byaba birebire cyane ngiye kurondogora reka tugaruke ku mikorere y'akazi kawe by'umwihariko k'itangazamakuru gukora ako kazi mu gihe byari bimeze bityo mu gihe inzego zari zikishakisha wowe ubwawe byakumereye biti kari akazi kagoye kubera ko hari n'abantu bamwe na bamwe batumvaga akazi k'itangazamakuru ryigenga icyo ari cyo ariko nanone ugasanga hari abandi bantu bashyigikiye yuko habaho itangazamakuru ryigenga rivuga ibibazo uko biri ni uko singiye kuvuga kumena ibinonko ariko rero hari hari ingorane ku mwuga w'itangazamakuru rwose cyane bikomeye cyane ariko naragerageje n'abandi bantu bakoraga itangazamakuru ryigenga twaragerageje duharanira ko itangazamakuru rigaragara gusa nyine igihe by'umwihariko urumva nari mfite inyuma yanjye ijwi rya amerika inyuma y'ijwi rya amerika ni amerika ubwayo ibyo rero nabyo byamfashije cyane gukora akazi kanjye kubera ibyo bintu nari mfite inyuma yanjye nubwo nyine ku giti cyanjye by'umwihariko izo ngorane zari zihari nari nsangiye n'abanyamakuru bakoraga akazi mu rwego rwigenga njye naje mu itangazamakuru nyuma cyane yawe mu mwaka w'ibihumbi bibiri ariko ndibuka ninjiyemo abantu bakivuga uruhare itangazamakuru ryagize muri jenoside yabaye muri mirongo cyenda na kane bigasa nk'aho ari ikintu gitera ipfunwe cyangwa se gikoreshwa mu buryo bushaka gutera ipfunwe abanyamakuru kuba icyo kintu cyarabayeho ntabwo cyajyaga gikoreshwa nko kuguca intege ngo wumve urimo gukora ibintu bidakunzwe niko bimeze ntabwo ari byo jyenyine n'abandi banyamakuru twese bigenga twari turi mu rwanda niko byari bimeze hanyuma ahubwo ugasanga usibye nyine abantu icyo cyasha itangazamakuru ryari ryaradusigiye muri jenoside yakorewe abatutsi natwe byari byaraduhangayikishije cyane ku buryo wasangaga natwe twifunga rimwe na rimwe hakaba hari amakuru amwe n'amwe dutinya gukoraho cyangwa se n'abandi bakabitubuza abafite ububasha nabyo bakabitubuza bakatubonamo nk'abantu bashobora nanone kugarura ibyo bintu itangazamakuru ryakoze rishishikariza abantu kujya gukora jenoside ngo batsembatsemba abatutsi babarangize nuko byari bihari ariko turagerageza usibye ko hagati aho ngaho nyine n'abanyamakuru bazize ko bakora akazi kabo bamwe baricwa abandi barasagarirwa barakomereka bikomeye cyane abandi barahunga nuko mu magambo makeya byari bikomeye cyane jenoside yadukozeho ku buryo budasubirwaho mu rwego nyine rw'igihugu ariko mu rwego rw'umuntu ku giti cye mu rwego rw'itangazamakuru ugasanga umuntu arifunga cyangwa se abandi barashaka kugufunga kugira ngo akazi kadakorwa neza ibyo ariko ntabwo byabujije abaturage bamwe na bamwe kuba bakumva ko ijwi rya amerika ryari ribafitiye akamaro muri icyo gihe barabyumvaga cyane cyane ko abenshi bari bakeneye nuko radiyo ijwi rya amerika ibafasha gushakisha ababo ibafasha kumenya amakuru mu gihugu uko ameze mbese ugasanga abaturage bafite inyota yo kumenya ukuntu igihugu kigenda cyiyubaka kandi igihugu ni abantu ntabwo ari imisozi bari babifitiye radiyo ijwi rya amerika bari bayifitiye inyota cyane ku buryo wasangaga buri gihe saa kumi n'ebyiri abantu kuko icyo gihe radiyo ijwi rya amerika yakoreraga ku mirongo migufi short waves cyangwa se onde courte gusa efemu yaje nyuma ariko wasangaga saa kumi n'ebyiri abaturage henshi henshi henshi mu bice byose by'u rwanda bakangutse bashyize urushinge kuri vuwa dore amerika ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda bari bayikeneye cyane cyane ko yari na radiyo bumva mu rurimi rwabo nta umuntu ugombye kubasemurira ngo radiyo yavuze ibi ku buryo yababeshya kubera ko batabyiyumviye mu ndimi batavuga abanyarwanda benshi ntabwo bazi igifaransa ntabwo bazi icyongereza ndavuga icyo gihe muri mirongo icyenda na gatandatu amaradiyo babonaga bari basanzwe bazi ni za radiyo france international za bbc nayo usibye ko hagati aho ngaho yari yarashyizeho gahunda y'ikirundi n'ikinyarwanda za deutsche welle mbese n'ijwi ry'amerika nyine ariko mu zindi ndimi ku buryo kubona amakuru mu rurimi rwabo cyari ikintu gitangaje cyane kwiyumvira amakuru nta muntu ugombye kubabeshya ngo radiyo yavuze ibi aha wimbeshya nabyiyumviye kubera ko ari mu rurimi rwabo mu magambo make ni aho ngaho niko bari bafite inyota ijwi ry'amerika ugereranije muri iyi myaka makumyabiri n'itanu ijwi ry'amerika ikirundi n'ikinyarwanda rimaze irikorera mu rwanda sinshyizemo iya mbere wakoze itangazamakuru cyangwa n'ahandi ndavuga ku ijwi ry'amerika ni iyihe nkuru utajya wibagirwa wakoze uri mu rwanda muri ibyo bihe yewe ni nyinshi cyane ariko ntanze urugero ingero nkeya navuga ingero z'abantu bicwaga n'abantu tutamenya abo ari bo ntitumenye ntitubone ubutabera bukora ngo bukurikirane abo bantu tubabone bagiye mu nkiko yego urwego rw'ubutabera narwo rwarimo rwiyubaka birumvikana ariko rero byewe nabonaga hasa nk'aho hari ubushake bukeya kuko hari igihe umuntu aba afite amikoro makeya hari igihe urwego ruba rufite amikoro makeya ariko umuntu akagerageza urwego rukagerageza wabonaga ibyo bintu bisa naho ntacyo bibwiye inzego z'ubutabera ubwo rero navuga abaturage basanzwe bicwaga navuga abantu b'impirimbanyi bicwaga navuga abantu bakorera kiliziya nka padiri viyeko padiri viyeko yari umupadiri w'umuzungu wakoreraga muri paruwasi ya kivumu muri gitarama ya kera ariko yiciwe imbere ya senti famiye yarashwe n'umuntu utaramenyekanye kandi uwo muntu ngo abaturage bari bamufashe ariko babura umuntu babura urwego bamuha bamutanga kuko nawe viyeko yari yamukomerekeje nuko baramurekura arigendera mu magambo makeya ni bene ibyo bintu cyane cyane ibintu byankoze ahantu ni ibyo ngibyo by'ubwicanyi icya kabiri ni abana batari bafite kivurira batari bafite imiryango batazi nimba barigeze no kugira umuryango bari bandagaye aho hirya no hino mu gihugu cyane cyane ariko no mu bigo by'imfubyi n'abana batagira ababitayeho bakuze hanyuma thomas kamilindi yavuye ati kigali yageze ate washington urwo rugendo kuba ubungubu noneho ukorera ku ijwi ry'amerika ku biro bikuru byaryo byagenze gute mu bihumbi bibiri na gatanu nagize amahirwe n'abantu b'inshuti sinabihisha by'umwihariko cpj ni umwe mu miryango iharanira ubwigenge n'ubwisanzure bw'itangazamakuru n'abanyamakuru cpj committee to protect journalist niyo hano muri leta zunze ubumwe za amerika yaramfashije mbona buruse mbanza kujya kwiga muri University of Michigan mu mujyi wa Ann Arbor muri leta ya Michigan niga umwaka umwe nkora ubushakashatsi ku birebana n'itangazamakuru n'ubugome mpereye ku byo twari twarabayemo muri mirongo cyenda na kane itangazamakuru ryashishikarije abanyarwanda kwica abandi banyarwanda ntacyo babaziza ibyo bintu byankoze noneho rero nsaba abantu twari tuziranye nyine by'umwihariko cpj baramfasha rero nza gukora ubushakashatsi kugira ngo nsobanukirwe ni iki gituma abantu bahaguruka bakajya kwica abantu ntacyo bapfa ni iki gituma umuntu ahaguruka akajya kwica umwana we cyangwa umugore we cyangwa se umuvandimwe we akajya kwica umuturanyi we ntabwo nigeze mbisobanukirwa neza nashakaga rero gukora ubushakashatsi mu rwego rwa psychology psychology mu myumvire mbese ni uko mpamara umwaka wangiriye akamaro cyane ni uko maze gukora kwiga umwaka umwe nkora ubushakashatsi nyine ndavuga nti ese uwagumye ino ngashakisha akazi mbaza aho ngaho ku ijwi rya amerika niba hari umwanya bambonera nuko baza kumbwira bati umwanya urahari icyo gihe hari umwe mu banyamakuru wari umaze kwegura yigiriye kwikorera ibye w'umunyarwanda nuko barambwira bati ngwino ugerageze urebe nitubona ufite ubushobozi n'ubumenyi usibye nyine ko bari bananze kubera ko nababereye umunyamakuru i kigali correspondant ni uko bampa umwanya ndakora ubungubu maze imyaka guhera mu bihumbi bibiri na karindwi ndacyakorera ijwi rya amerika mu gusoza bwana thomas kamirindi turavuga ku isabukuru y'imyaka makumyabiri n'itanu ijwi rya amerika ikirundi n'ikinyarwanda rimaze rikora ahazaza h'ijwi rya amerika mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko muri izo ndimi zombi urahabona he mu myaka iri imbere ku giti cyanjye ndabona ijwi ry'amerika ikirundi n'ikinyarwanda igifite akazi kenshi cyane muri biriya bihugu byacu sinabihisha yuko hakiri ingorane mu bwisanzure bw'itangazamakuru muri biriya bihugu byacu uburundi n'u rwanda uwabyirengagiza si impamya ko yaba areba neza ibibazo biracyahari ni ukuvuga rero ngo reka turebe niba ijwi ry'amerika ikirundi n'ikinyarwanda niba ritashobora gufasha no gufatanya n'abo banyamakuru bafite ingorane kugeza amakuru ku bayakeneye ni bande n'abaturage bose basanzwe n'abategetsi bose burya nabo n'abaturage b'igihugu ijwi ry'amerika rero racyakenewe cyane hanyuma ikindi kintu kintungura usibye ko kitantungura cyane ni ukubona ukuntu abantu baburanye n'ababo muri iyi myaka yose ishize hari abatarababona bakongera bakitabaza ijwi ry'amerika ni gahunda yigeze guhagarika ariko ubu ngubu noneho irongeye igaruye ubwo buryo bwo gushakisha abantu babuze ababo kubafasha kubashakisha icyo kintu kirakomeye cyane kubera ko abantu bashobora kuzaburana n'ababo n'indi myaka makumyabiri n'itanu iri imbere baka bamwe bakazarinda barunduka bataramenya aho bene wabo bazimiriye ni uko ababakomokaho nabo bakazakomeza ako kazi icyo ni kimwe cya kabiri ni ukureba n'ukuntu ibihugu byacu uburundi n'u rwanda bigenda nabyo bihinduka mu rwego rwiza rw'iterambere mu rwego rw'uburezi abantu bakagenda abanyarwanda n'abarundi bakagenda biga kurushaho bakagenda bareba hirya kurushaho ndakeka icyo ari ikintu gikomeye cyane ijwi ry'amerika rishobora kugiramo uruhare mu gufasha abantu kungurana ibitekerezo muri iryo terambere ryabo ubwabo bishakiye ni ukuvuga tuvuge nko mu rwego rw'ikoranabuhanga ikoranabuhanga rizahindura ibintu byinshi cyane ndakeka ijwi ry'amerika rifite akamaro muri iyi myaka makumyabiri n'itanu gufasha no gufatanya n'abo bantu bareba kure bashaka gukomeza gutera imbere thomas kamirindi ndagushimiye cyane uyu mwanya uhaye ijwi ry'amerika ndagushimiye cyane geoffrey thomas kamirindi wabaye umunyamakuru wa mbere mu rwanda wakoreye ijwi ry'amerika ishami ry'ikinyarwanda n'ikirundi ijwi ry'amerika uru wa mbere uru wa mbere uri gitego uwundi mu banyamakuru bakoranye n'ijwi ry'amerika nyuma yaho gato ariko nanone mu bihe bitoroshye ni lusi umukundwa ubu ubarizwa mu gihugu cy'ubufaransa mu bihugu byari byarahuye n'ihungabana rikomeye kandi itangazamakuru ryagizemo uruhare byari ngombwa ko haza ikindi gitangazamakuru cyo hanze kidafitanye isano n'ibihugu dukomokamo kandi abaturage bose bashobora kwisanzuraho bakaba bavuga bakaba banakumva bakamenya amakuru abera mu karere badahereye ku bitangazamakuru bibogamiye haba ari kuri leta cyangwa se ku barwanya leta ari bya bitangazamakuru byigenga icyo ni ikintu gikomeye cyane cyafashije abaturage kugezwaho amakuru ku buryo bwisanzuye ku buryo bwigenga kandi noneho igitangazamakuru gifite ubushobozi bwo gushyiraho abanyamakuru ahantu hose bagera ahantu hose bagatangaza amakuru ku buryo buri muntu wese mu rurimi yumva neza yisanzuyemo yisangamo ashobora kumva amakuru y'ibiri kubera mu gihe mu bihugu akomokamo agashobora no kuba yatanga ibitekerezo ibyo rero ni byo bintu bikunze kuba inzitizi kuko ibindi bitangazamakuru mpuzamahanga akenshi bizwi mu kuvuga indimi abaturage batumva noneho rero kuba urwo rurimi ikirundi n'ikinyarwanda abaturage bose baba ari abanyarwanda cyangwa abarundi cyangwa n'ibihugu duturanye birimo abaturage bavuga urwo rurimi bashoboraga kubona amakuru yizewe acukumbuye kandi bakayabona mu rurimi bumva neza bose ni ukuvuga ngo ni amakuru yageraga ku baturage bose ijana ku ijana nta muntu n'umwe uhejwe ngo ni uko atigeze agera mu ishuri ngo yige ururimi rw'amahanga icyo gihe wari ubyirutse muri icyo gihe wakoreraga ijwi ry'amerika umusanzu wibuka ijwi ry'amerika ryatanze haba mu rwanda cyangwa mu burundi ku bantu bari babyirutse icyo gihe nkawe n'uwowe
icyo navuga cyane ni uko mu gihe natangiye gukora mu bantu twagombaga guha ijwi twashyiraga imbere cyane ngewe nko ku giti cyanjye hari abantu basa n'abahejwe mu gutanga ibitekerezo urubyiruko bari mu bantu twashyiraga imbere cyane kuko batabaga bazi abo bakora ibitangazamakuru bikomeye bindi cyangwa se ngo abantu bari mu bantu wabonaga ko abantu bakibuka ko nabo bafite ibitekerezo bikomeye njyewe nagize n'amahirwe y'uko umunyamakuru wo mu gihugu cy'i Burundi twashoboye no gushyiraho ikiganiro cyihariye ku bijyanye n'urubyiruko ku buryo abo abana n'urubyiruko nabo ubwabo bakora n'ibiganiro byabo bagahura na bagenzi babo bagakora ibiganiro haba ari mu makambi y'impunzi cyangwa se cyangwa se no muri aba bana bajyaga bava mu mitwe yitwaje intwaro bakumva bagahamagarira abandi gutaha mbese nakubwira ko ijwi ry'amerika n'urubyiruko muri rusange navuga ko twagize uruhare rukomeye cyane mu gufasha cyane cyane nko muri icyo kiganiro cy'urubyiruko kuko nari nari umuhuzabikorwa wabyo mu rwanda twashyizeho ibiganiro twabonaga ko bari bakeneye hari harimo ibintu byo kwiga ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kurwanya sida ibintu byo kwirinda kujya mu mitwe yitwaje intwaro dukoresheje abo bana bagiye bayibamo cyangwa se ababaga bakimara gutaha baganiriza abandi babakangurira gutaha mbese ku mishinga yabo yo kwiteza imbere tukagira n'ikinamico gitanga inyigisho kuri ibyo byose twifuzaga ko urubyiruko rumenya ndetse n'ikiganiro cyagize uruhare rukomeye cyane biri mu bintu nishimira nagezeho nkora ku radiyo ijwi ry'amerika byafashije mu kumva koko natanze umusanzu nanjye nk'umunyamakuru mu myaka iri imbere urabona hakenewe iki ijwi ry'amerika ryakwibanda ku ki ku karere k'ibiyaga bigari cyane cyane abo wavugaga warebagaho b'urubyiruko igihe kirageze ngo noneho ubwo hari ibintu byagezweho haba mu gukemura ayo makimbirane cyangwa se mu guhuza abantu bari baraburanye n'ababo bamwe bakaba baratashye ubu nibaza ko ikintu gisigaye ubu noneho ijwi rya amerika ryagombye kongera no gushyiramo ingufu noneho ni ibijyanye n'iterambere gufasha gushaka imirimo ku bana ku rubyiruko njye nicyo kintu cya mbere ubu ngubu numva hajyamo ingufu cyane kuko urebye ibibazo dufite muri afurika bikomereye ibihugu byacu bikiri mu nzira y'amajyambere ni uburyo tugomba gushakira imirimo aba bana bari kubyiruka cyane cyane ko turi mu bihugu bibyara abana benshi kandi bidafite ubushobozi buhagije cyane bwo kubitaho baravutse ntabwo umuntu yavuga ngo nubwo ntabwo ababyeyi bababyeyi ku kibera iki icyo gihe cyararenze ariko noneho tukanatekereza twavuga ngo ese iyo mitekerereze yacu y'ababyeyi y'uko nyine tubyara abana uyu munsi tukaba tuvuga ngo dutegereje ko imana izaturerera ese nabyo mu minsi iri imbere nabyo tuzakomeza bibeho gutyo tugomba noneho gukomeza gushyira ingufu kuko ndibuka ko mu biganiro twashyizeho by'urubyiruko harimo n'ubuzima n'ibijyanye n'imyororokere ibyo nibaza ko nabyo byakongera gushyirwaho ingufu abantu bakareba ese turi kororoka ariko se abana turi kubyara ejo dufite uburyo bwo kubabeshaho ese leta yacu ifite ubushobozi bwo kubashyiraho amashuri no gushyiraho amavuriro bihagije kuri aba bana bari kuvuka ese bazakora iki ejo hazaza noneho n'abo bana bari kuvuka ukababwira ko bamaze kuvuka ko imibereho yabo iri imbere yabo bazabyara nayo nibo bonyine iri mu maboko yabo ni ukuvuga ngo bagomba gutangira gutekereza ese ibi bihugu turi kubona abantu birirwa bashaka kujya hanze kubera ko aba bana babaye benshi urubyiruko rudafite akazi bajya no mu nzuzi no mu nyanja bakagwamo n'iki ese niko afurika izahoraho cyangwa tugomba gushaka ibisubizo bizamara igihe kirekire bituma abana bacu babona akazi bagashaka ejo hazaza habakwiriye kandi baba batagombye kubyara abana bazajya kugwa mu mazi cyangwa se bakazaba bakajya guhakwa kugira ngo bashobore kubaho Lucy umukundwa wabaye umunyamakuru w'ijwi ry'amerika twavuganaga ari mu gihugu cy'ubufaransa mu bandi bakoranye n'ijwi ry'amerika muri iyi myaka makumyabiri n'itanu ishize harimo abanyamakuru bo mu burundi nk'uko twatangiye tubivuga gusa kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ubutegetsi bwo muri icyo gihugu bwafunze imirongo ya fm ijwi ry'amerika yumvikaniragaho bunabuza abo banyamakuru gukorera iyi radiyo reka duhe ikaze mugenzi wacu diane nahazwe atwakirire bamwe muri bo harimo jean bosco ndarurinze wibandaga ku makuru yo mu majyaruguru y'u Burundi na diane ndonse wibandaga ku nkuru zo mu murwa mukuru w'ubukungu bujumbura baragaruka ku bibazo bahuye nabyo igihe bari bagikorera ijwi ry'amerika n'icyo ahanini iyi radiyo yanyu yabunganiye mu mwuga wabo jewe byarangiriye akamaro cyane gukorana n'ijwi ry'amerika twakoranye mvuye mu iradiyo ikorera ngaha mu burundi nkora mu kirundi no mu gifaransa ariko ngiye mu ijwi ry'amerika nca nkora mu kirundi gusa ntibyashobotse binyorohera rwose gushyira ingufu ku rurimi rumwe gusa kandi ari iradiyo nk'iyo hari ibintu nize cyane haba mu buryo bwo kwandika amakuru neza kwandika amakuru mu kirundi cyiza hari n'ikindi nahigiye cyane kijyanye no gukora inkuru z'umwimerere byarafashije cyane gutera imbere mu mwuga kuwukora neza no mu kungura ubwenge bw'ingene umuntu ashobora gukora amakuru neza kuko amaradiyo nk'ayo sico kimwe n'iradiyo ziba zisanzwe zikorera ngaha mu gihugu aho inkuru igira igarukira ngaha mu gihugu iwacu gusa hariho n'ikindi nashoboye kumenya uburundi narose akaryo ko kumenya uburundi cyane mu ntara zitandukanye kumenya abarundi ingene babayeho urashobora kuba mu gihugu mugabo utakizi utazi n'abo mubana burya mugabo narose akaryo ko kumenya abarundi ingene babayeho kumenya ibibazo bitandukanye by'abarundi kumenya icyo abarundi burya ko hari ibyo bashoboye no kumenya icyo bakeneye nararose umwanya wo kubabamo cyane rwose jean bosco ndarurinze ko ubwawe nawe ijwi ry'amerika mu myaka mirongo ibiri n'itanu imaze harimo itari mike waterereye kugira ngo ishobore gushika aho igeze ubu ino sabukuru yayivuga ku iki ni isabukuru wakiriye gute mwakoranye gute n'iyo radiyo mutagikorana mugabo tukizera ko umwanya n'umwanya mushobora kongera gusura gukorana ego diane jewe ubwa mbere nagira ngo mbanze nkeze radiyo y'ijwi rya amerika nkeze n'abakozi bayo muri ku kivi uno munsi na cyane cyane ko mwabandanije gukora naho ibitagiye biroroha rero rero nk'uko diane yabivuze nungukiye cyane kuri radiyo y'ijwi rya amerika ni radiyo ninjiyemo mu kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kubandanya ntakorana nayo itariki mirongo ibiri n'icyenda z'ukwezi kwa gatatu hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda icyo gihe niho bashoboye leta yafashe ingingo y'uko tutosubira kubandanya dukorana n'iyo radiyo ariko rero imyaka ine yagiye guhera yari yasa n'iyigira ihere habuzemo nk'amezi abiri gusa yewe nungukiyemo byinshi nungukiyemo byinshi kuko ubwa mbere ni radiyo twakoranye mu gihe kitari cyoroshye mu ntara ya kirundo ntibyari byoroshye haba mu burundi bwose kirundo yari inzira iciko iracamo abantu bahunga mu nyuma ibibazo biraba ibitari bike hagati y'uburundi n'u rwanda tugashima ariko uno munsi ko uko tubyumva bisa n'ibiriko biratora inzira nziza icyo gihe ntibyari byoroshye rero rero icyo nahigiye ahanini ni ukuvuga ko nahigiye ubumenyi budasanzwe mu kurondera amakuru inkuru zitosohoye ariko haba mu bihe bidasanzwe no mu bihe bigoye icyo narakibonye rwose ko nagihawe n'ijwi rya amerika ariko kandi ijwi rya amerika nararyigiyeho gukora inkuru ziha ijambo abantu bose ku buryo bw'uko impande zose zishobora kumva ko zishimye ko zaronse ijambo ibyo ni bitari bike ni uvuga ko naronse ku ijwi rya amerika ikindi ntushobora kuvuga naronse ku ijwi rya amerika ni uko ijwi rya amerika ariyo radiyo iya mbere mpuzamakungu yashoboye kwiyumvira kurungika abamenyeshamakuru hagati mu gihugu mu burundi bakabona yuko hariya hariyo inkuru kandi zishobora kuba zogira akamaro ku rwego mpuzamakungu zivuye hagati mu banyagihugu bato bato hariya mu gihugu hagati mu burundi ibyo rero byara biri mu bintu ntashobora kwibagira ku ijwi rya amerika kuko ni akantu navuga ko ari akabijya bazanye ugereranije n'izindi radiyo mpuzamakungu zariko zirakorera mu burundi ni byinshi cyane twavuga ku ijwi rya amerika twahungukiye hariho ibyo ndonse diane waciye waciye nuvuga ku masonga nko kuvuga ati harabayemo kumpa inguvu no kunshira kuri urwo rwego rwo kumva ko ntegereza gukora nihuta niruka amasaha saa amwe siki ariko izindi ntambamyi wahuye nazo ngo mu kiringo c'imyaka umunani irenga wamaze ku ijuru rya amerika intambamyi wahuye nazo ziboneka ni izahe ndonse hariho intambamyi mu isanzwe ziba zivuye ku muntu kuri aba asanzwe afise bwo gushobora gukora ako kazi rimwe navuga ataburambe uba uragira cyane arizo twahuye nazo mu bijyanye n'ingene ishobora gukora amakuru ingene ishobora gukora ndi ku rubuga kurondera amakuru ibyo mba ntarimenyereye cyane bana nko kwijyana ku rubuga wenyine ujya muri iyo misozi kurondera amakuru ahantu ushobora gusanga n'umushoferi adashobora gushika usanga ugenda n'amaguru n'ibihe twaciyemo byo muri 2015 kujya ku rubuga kurondera amakuru nk'ayajyanye na politiki nk'ayajyanye n'ibyo bya ekonomi n'icyo ugasanga ni inkuru ibaye sensible umuntu ari ku rubuga akagucakira uri kubikora ataburenganzira ubifitiye kubera adashaka kumbure ko ukorera aho hantu
uze nko kuri ico kibazo ca co kuvuga ko ushobora kuja nko mu ntara ukahagirira ibibazo amenyesha amakuru sinzi uhora avuga ati kugira umenye kugira umenye umesha amakuru ubona ahantu ariko haraka umucanwa abinjira abasohoka biruka ntibaba ari abamenyesha amakuru mugabo bariko barinjira indani aho hari umucanwa bo aba ari abamenyesha amakuru bakabafata nk'abasazi rimwe na rimwe wibaza yuko izo icyo no kwita risike uko gufata uko gufata ubuzima bwawe ukabushira mu si no mu kaga ariko nibanga mwemeye nibanga twemeye wibaza yuko iyo risike ingana iyo ukorera iradiyo mpuzamakungu nk'ijwi rya amerika kuko mwabivuze ko iradiyo ishika kure yambuka imipaka niyo uba ukorera iradiyo sindayiti isanzwe ariko iradiyo isanzwe ikorera mu gihugu gusa hagati ikiyongera ko ni uko kumbure iradiyo nayo igutera intege igutera intege bw'ubwo buryo bwo gushikira kuko umumenyesha amakuru ntushobora gushika nawe nyine kwerekana icyo abandi batashoboye kubona gutanga umuco ku byo abantu badafise ko umuco ikiyongera ko kumbure ni icyo cy'uko iradiyo ijwi rya amerika riri mu ryantera intege yo kuvuga ati shikayo shikayo turi kumwe inkuru niyo mukaba muri ko murakorana ukagenda ufise intumbero y'inkuru uri kurakora badateza kubwira ngo umucanga uri kuraka hariya manguca uvuga ngo uri kuraka ahubwo uteza abo ari nk'abakwereka inzira yo guca ushika aho umucanga uri kuraka neza wowe nawe ukawibonera ukavuga ingene uri kuraka n'ingene wozima n'uwo uzimye uwo ari we kuko nicyo kiba gikenewe yego aha nkabumva ijwi rya amerika baba abashaka kuzoba bayikoramo muri kazoza canke iki ndibutsa namubwe murabizi yuko nko kugira inkuru irengane bica mu bintu vyinshi cane urarungika mwitera akabanza avuga ati cangira ibi ariko vyose biza nk'umumenyesha amakuru
yego
yego birafasha cane ego jean bosco ndarurinze ku ruhande rwawe nawe intambamyi wahuye mu mwuga w'itangazamakuru nk'umwe mu bakoreye ijwi rya amerika iradiyo mpuzamakungu ariko waranakoreye n'amaradiyo ngaho mu gihugu ariko ubifate ku ijwi rya amerika intambamyi nyamukuru wahuye muri iyo myaka mwamaranye neza diane intambamyi urumva ko nawe zitari kubura bana jena yuko nkorera mu karere k'uburaruko akarere kari hagati y'ibihugu by'uburundi n'u rwanda intambamyi ntizabura urabona ko uriko urakora inkuru z'ibihe biheze ibyariko biraba ico gihe hari aho wasanga utabitahura gutya umwe akabitahura gutya uwundi akabitahura ukundi ugasanga rimwe na rimwe inkuru iyo ugiye kuyirondera ntushoboye gushikayo urabona ko hugaye ariko ukarindira uno munsi bikanga ejo ugasubira ariko umaze kuzana inkuru washizeyo ukayizana ukayishikana abayumvirije ukumva barayishima ni hamwe na kugira nti ijwi rya amerika ryaranyigishije gukora mu bihe bisanzwe n'ibihe bigoye aha ndibuka nk'umunsi narigeze kujya gukorera ahantu hari nuvuga abantu bari ko barahunguka ariko nyuma y'amatora gato bamwe barahunga ariko nyuma y'amatora gato haraboneka abandi bahunguka ndashika najya kuraba yuko ku mupaka uko bariko barabivuga ariko asanga hariho abantu bunga hafi ya za kirundo bariko baragaruka bari bahungiye hafi mugabo bavuga bati turayo amatora ingene bigenda duce tugaruka n'abandi mugabo bagenda icyo gihe inkuru nagiye kuyirondera ariko gushika aho hantu ntivyoroshe mvuye nawe ndiko ndavuga ivyo twabonye hariho abariko barahunga bavuze bati e ega ariko arabesha uwo muntu ariko aravuga iyo si wawundi tuzi avuga ko abantu bariko barataha urumva ivyo byose wasanga impande uruhande ugasanga umwanya umwe ruragutahura uwundi mwanya ugasanga ntirukumva byari ibihe bitoroshe nkibuka n'uwundi munsi naba nagiye gukorera hari ingozi ku mutumba wasabanegwa ico gihe hari umutumba usanzwe uno munsi usa uriko amatati n'ubu ntaramenya nuko yoba aradadanuka hari habaye ikibazo hari umurundi yubatse ko abasirikare bo mu rwanda barabusambura mugabo njye ndavuga ntihari ahantu ndashikaho nje kuvugana n'abantu bariho icyo gihe ndazi ko abanyagihugu banje bukije ubwato baranshikanye mugabo bo bari bafite ubwoba uburyo bw'uko nashyitseyo ntarabaza n'umuntu n'umwe batabura kumbwira ngo ningaruke nurire ubwato ndabwira nti nimugende simvayo icanjanyeyo ntagikoze ibyo byose rero byari ibihe bitoroshe umuntu yagiye arakoreramo aha ntibagiye yuko yanigira murabyibuka yuko hariho igihe cy'amatora yo kwemeza cyangwa guhakana ibwirizwa shingiro naho nyine twigeze guhura n'ibibazo ariko icyo gihe ndashima cyane ko umugwi w'igihugu ugejwe iby'itangazamakuru wabyifashemo neza cyane urabona yuko ibyo nayo ndakora byari ibintu bihuye n'amategeko uradusubiza ku kivi ni umwuga utoroshye bisaba yuko ubwa mbere ugira umutima utekanye udafite umutima utekanye usanga bigoye hanyuma ukumva yuko ibyo uri kurakora bikurimwo apana ibintu urinda kurondeza kumva ko harimo no kuyitanga kandi witangira inyungu z'abantu bakeneye amakuru kandi amakuru ameze neza jean bosco ndarurinze na diane ndonse bahoze bakorera ijwi rya amerika mu burundi mu kiganiro na mugenzi wacu diane nininahazwe mbararikire kuzakurikirana ikiganiro bagiranye ku buryo burambuye ku munsi w'ejo isaa kumi na none mu kiganiro muri sanga reka noneho tugaruke ku buryo zimwe mu mpuguke mu byerekeye itangazamakuru zibona uru rugendo ijwi rya amerika imaze mu myaka makumyabiri n'itanu ernest sagaga uyobora urwego rushinzwe uburenganzira bw'abanyamakuru n'umutekano wabo mu ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru international federation of journalists aragira icyo avuga kuri uru rugendo urugendo icyo narwaho cya mbere ni uko mu by'ukuri ntababara kuvuga ko ibiganiro mu kinyarwanda no mu kirundi bica ku ijwi rya amerika nabyo byateje imbere itangazamakuru mu bihugu byacu urabizi ko twari dusanzwe twumva amaradiyo mpuzamahanga avugira mu ndimi z'amahanga ariko ubu noneho iyo umuntu abyumva ari mu rwanda cyangwa mu burundi akabyumva mu rurimi rwe icya mbere wenda atahita atekereza ariko burya ari nacyo gikuru ni uko ubushishozi ubuhanga bikoreshwa mu itangazamakuru mu bihugu byateye imbere ni nabyo biba byakoreshejwe mu kutugezaho amakuru mu ndimi zacu bikaba rero ari ikintu nkeka ko wenda ku banyamakuru bwa mbere byabahaye gusobanukirwa kurushaho uko itangazamakuru rikorwa ari mwebwe mukorera aya maradiyo ari na bagenzi banyu bo mu Burundi no mu rwanda bavuga bati dore uko itangazamakuru rikorwa ahandi natwe tugerageze gukora nka byo ariko noneho tunabikore dukorera abantu bacu mu rurimi rwacu mu bihugu turimo usibye rero iyo ntambwe yo mu rwego rw'itangazamakuru tunavuze muri rusange uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu cyangwa se mu gukemura mu gufasha gukemura ibibazo byari bihari biri n'amahiremwe mukomoka no mu rwanda murabona iyo ntambwe ijwi rya amerika ryarashoboye kuyigeraho ndakeka ijwi rya amerika ryaragize uruhare mu gutera iyo ntambwe kuko itangazamakuru haba mu rwanda mu burundi n'ahandi hose muri amerika n'ahandi hose buriya ni inkingi tukunze kwivuga wenda ntabwo abantu babitekerezaho cyane ariko ntabwo ari amagambo gusa iyo tuvuga ko itangazamakuru ari imwe mu nkingi ya demokarasi ni imwe mu nkingi ya demokarasi kuko ntabwo demokarasi ari amatora gusa ntabwo demokarasi ari uko abategetsi bajyaho n'uko bavaho buriya demokarasi ni uko abantu bose batuye igihugu biyumva mu mitegekere y'icyo gihugu ibyo kandi itangazamakuru bigiramo uruhare mu kugaragaza ibitekerezo bya bose ntawuhejwe cyane cyane rero mu bihugu byacu ubundi n'u rwanda byagize ibihe bikomeye nka jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ubwicanyi bwabaye mu burundi ibyo byose byagize abantu bikoraho ariko noneho iyo buri muntu wese ashobora gusobanura ikibazo cye cyangwa se akagisobanurirwa n'undi uko abyumva bituma atanga umuganda mu kubaka ari ukubaka igihugu bwacyo muri rusange ari no kubaka imyumvire buri muntu wese utuye ibihugu byacu mu kuntu byagenda mu kuntu ari ubutegetsi bw'ibihugu ari imibanire y'abantu ari ubwubahane imbere y'amategeko byose byafasha mu kugira ibihugu bituje kandi ibihugu bishyize hamwe navuga rero ko itangazamakuru cyane cyane itangazamakuru ry'umwuga rifite uruhare rukomeye mu kubaka iyo nkingi koko ya demokarasi nk'umuntu w'impuguke mu byerekeye itangazamakuru n'ubumenyi rusange mu by'itumanaho murabona ijwi ry'amerika itegerejwe n'iki mu myaka iri imbere muri kariya karere urakoze kumbaza icyo kibazo kuko itangazamakuru byaba ubu ngubu cyangwa mu gihe cyacu cyangwa igihe kiri imbere icyo rigomba kwitwararika iteka ni uguha abantu inkuru zibafitiye akamaro ibyo twita interet public cyangwa se public interest kandi ibyo kugira ngo bigerweho ni uko hagomba kwitwararika gushakisha ukuri hakitwararika kutagira umuntu abogamira ari umunyamakuru no kwitwararika cyane cyane mu bijyanye n'ibihugu nk'ibyacu burundu n'u rwanda kwirinda ibintu byakogeza cyangwa byakwimakaza ari ivangura iryo ari ryo ryose ari urwangano mu bantu ibyo bintu niyo byaba ahandi ariko mu itangazamakuru bikamaganwa bizafasha abantu kugira aho baza bagana kugira ngo bamenye ikintu koko kibubaka koko gituma babaho neza kandi bakabana neza na bagenzi babo mu bihugu byabo ntabwo rero ko umuganda ijwi rya amerika rigomba gutanga mu kubaka ibyo bihugu uracyahari ndetse hari inzira navuga ko ari ndende kuko turacyafite ibibazo tugomba gukemura kandi namwe muzabigiramo uruhare ubwo rero ugukomeza kwishingikiriza ayo mahame kugira ngo mukomeze koko mube urumuri rw'abantu bumva ibiganiro byanyu haba mu rwanda cyangwa se no mu burundi
mu gusoza bwana sagaga hari icyo ubwira ijwi rya amerika kuri iyi myaka makumyabiri n'itanu ryizihiza rikorera mu rwanda n'uburundi
icya mbere ni ukubashimira no kwifuriza isabukuru nziza kubashimira ibyo mwakoze kandi mukomeje gukora muzanakomeza no gukora ikindi ni ugushimira cyane rwose abantu leta ya amerika yatekereje ko kiriho ibyo biganiro kugira ngo isangize abanyarwanda n'abarundi ibyiza by'itangazamakuru ry'umwuga twe kujya gusa tubyumva mu cyongereza indimi tutavuga iwacu cyangwa se wenda benshi batavuga ariko tukabyumva no mu ndimi zacu ubwacu ni ubwo rero ko umunsi nk'uyu ni umunsi wo kwishimira ni n'umunsi kandi wo kubasaba no kubashishikariza gukomeza akazi keza mukorera ababumva bose mu rwanda no mu burundi twongereho kandi ko buriya nta n'ubwo mu rwanda no mu burundi gusa mwumvikana noneho kubera n'iterambere dufite n'abari muri amerika bashobora kumva amakuru mu rurimi rwabo b'abarundi cyangwa abanyarwanda bigatuma barushaho kumva ko bari hafi y'iwabo n'ababo n'ubwo bari kure mu bisanzwe ernest sagaga uyobora urwego rushinzwe uburenganzira bw'abanyamakuru n'umutekano wabo mu ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru international federation of journalists mu gusoza ikiganiro cyacu reka twongere duhe ikaze bwana negusi mengesha watangiye ishami ry'ibiganiro by'ikinyarwanda n'ikirundi akanabera umuyobozi hano ku ijwi ry'amerika
mbere na mbere nshimiye abakozi bose ba serivisi y'ikirundi n'ikinyarwanda ubuyobozi bw'ijwi rya amerika ishami rya afurika n'ubuyobozi bw'ijwi rya amerika ndagira ngo mbabwire ko nishimiye icyemezo cyiza nafashe cyo kuba naratangije iyi serivisi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu mu kwa karindwi ibyo ni ingenzi cyane icya kabiri ndashishikariza rwose abakozi bose umuyobozi wa serivisi karekezi n'abandi bose kudakura mu ruge bagakomeza gukora ibiganiro byiza bishingiye ku mahame y'itangazamakuru riboneye bigomba kuba bifitiwe gihamya biha umwanya buri ruhande kandi byumvikana ndabifuriza kandi guhora batekereza kuba bakurikira mu biganiro bakora kuko ni iby'ingenzi uyu munsi ndabizi neza ko bitandukanye n'uko byari mu gihe cyahise hari intambwe mugomba gutera mugana imbere mwibande ku iterambere mwibande kandi no ku biganiro ni ingenzi cyane ibura ry'ibiganiro rikurura amakimbirane ni naryo ryateje amahano ya jenoside mu rwanda ibiganiro rero ni ingenzi rwose mwibande ku biganiro muhurize hamwe abantu baganire ku ngingo runaka zibafitiye akamaro mu buryo buhozaho ndizera ko muzagera kuri byinshi ndabifuriza mwese isabukuru nziza ndetse n'ababumva
negusi mengesha umwe mu bayobozi bakuru bagize uruhare runini mu itangizwa ry'ibiganiro by'ikinyarwanda n'ikirundi hano ku ijwi ry'amerika mu myaka makumyabiri n'itanu ishize banywanye b'ijwi ry'amerika by'umwihariko ikiganiro muri sanga icy'uyu munsi ntaha tugisoreje turabashimira ko mwagendanye natwe muri iyi myaka makumyabiri n'itanu ishize kandi twizera ko tuzakomezanya isabukuru nziza kuri twese mwari kumwe na jeffrey mutagoma ubifuriza amahoro n'amahirwe
yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushyikiriza icyo tubona amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu